ili ni Ijwi ry'Amerika ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi uyu munsi kuwa gatatu itariki imwe y'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri kumwe na Fidel Niyongabo kandi na buriya mu rugo nturebe gutyo mu burya burya mu rugo hari igihe saa sita tutarya ntuse ko hari igihe saa sita mbona tubibuze nkavuga bo munero umenye ko mu isafuriya harayemo ibiryo bya kirisitiye tukanywa icyayi tukabyihorera uyu ni madame nzabamwita Verediana umupfakazi wo mu Rwanda yiyemeje kurera umwana w'imfuvyi asobanura ko nawe ubwiwe adatunze ibirengeye reka ariko dutangure ku makuru avuga hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Alois Bigirimana baramutse Alois maramutse Fideli tuyahere hano muri leta zunze ubumwe za Amerika abantu bashika umunani barapfuye abandi barenga cumi barakomereka ku muhingamo w'ejo ku wa kabiri Manhattan ni mu gisagara ca New York muri leta z'umwe za amerika umugabo atwaye ikamyo yiraye mu nzira y'abagendesha amakinga hamwe n'abagenda n'amaguru hafi y'ahari icibutso ca world trade center iseka abanyagihugu batari bake umukuru w'igisagara ca new york bill de blasio yatangaje ko ari igitero c'iterabwoba kuko uwabikoze yabikoreye abanyagihugu bitekaniye igipolisi catangaje ko uwo mugabo yakomye akaruru avuga alahu akubare mu rurimi rw'icarabu bisigura imana n'iyi nkuru igihe yasohoka iyo kamyo yahejeje gukora iryo bara abategetsi mu gipolisi babwiye imyeshamakuru ko uwo yabikoze ari umugabo w'imyaka mirongo ibiri n'icenda umwimukira afise amamuko muri uzbekistani azwi ku izina rya seifuro saipove yinjiye muri amerika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi perezida wa amerika donald trump yavuze ko atazokwemerera umuhari wa leta ya kisilamu kugaruka muri amerika canke kuhinjira ni nyuma yaho utesherejwe mu burasirazuba bwo hagati hamwe no mu bindi bice vy'isi mushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu wa argentine yavuze ko abanyagihugu biwe bari mu bafiriye muri ico gitero ariko nta gitigiri cabo yatanze nayo mushikiranganje w'ububirigi ajejwe imigenderanire n'amakungu Didier Reinders yavuze ko ububirigi umubirigi umwe ari mu baguye muri ico gitero ikindi gitero cy'iterabwoba ni muri afghanistan umwiyahuzi yarakoze igitero kuri wa kabiri mu gice kigwiriyemwo abaserukira ibihugu vyabo ikabule ku murwa mukuru wa afghanistan abantu bashika umunani barafa abandi batari bake barakomereka amakuru ashikirizwa n'abategetsi bo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu watangaje ko ariwe wabikoze iyo bombe yaturikiye mu gice gicungerewe cane hafi y'ahari ambasade ya leta z'ubumwe za amerika mu masaha umutekano wamucungerewe cyane kubwo ibindi bitero nk'ivyo byahabereye mu ndwi iheze e, mu ntango z'uku kwezi umwiyahuzi yaraturikije amabombe hafi y'ikibanza kirimwo ishuri ya gisirikare ku murwa mukuru Kabul ryamba yahitanye abasirikare cumi na batanu abandi batari bake barakomereka abatalibani baritiriye ico gitero ca bombe muri indwi nyene umwiyahuzi yariroshe mu musigiti wari wuzuye abayisilamu b'abashite ku murwa mukuru Kabure yica abagera kuri mirongo itanu leta ya kisilamu ikaba yatangaje ko ariyo yateguye ico gitero muri afurika nyene naho abasirikare batanu ba mari hamwe n'uwundi munyagihugu umwe barishwe hagati muri ico gihugu ca mari kuri wa kabiri ejo baguye mu mutego batezwe mu miduga yari itwaye umukuru wa sentare nkuru y'ico gihugu ibishikirizwa n'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bwa mari ntiharamenyekana bakoze ico gitero ariko umutekano muke hamwe n'abafa muri mari begekwa ku ntagondwa z'imirwi y'abayisilamu idahengeshanya kwiyongera muri ico gihugu izo modoka zari zitwaye umukuru wa sentare nkuru Abdurrahman Niyange zari zivuye mu gisagara ca Dia zerekeza mu gisagara ca Diafarabe ni muri ntara ya Mopti ku birometero amajana atanu mu buraruko bushira ubuseruko bw'umurwa mukuru Bamako igihe zarwa muri uwo mutego umukuru w'iyo sentare n'umukenyezi wiwe barashoboye kurusimba bafashijwe n'abasirikare bari babacungereye ubuzima muri politike naho umukuru watavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kenya Raila Odinga yavuze ko azobandanya arwanya itorwa rya Uhuru Kenyatta gushika kwiherezo itorwa yemeza ko ryaciye kubiri n'amategeko ivyo yabitangaje ejo kuwa kabiri avuga ko mu gihe atacokora yoba yemeye ibyavuye muri ayo matora yemeza kandi ko ariko arwanira demokarasi ya kenya iryo jambo ryiwe ryari ririndiriwe igishika rindiranywe igishika cyinshi n'abanywanyi biwe avuga ko kugira yemererwe ko hatunganwa ayandi matora mu minsi mirongo itatu nk'uko yabyifuza agiye kugaragaza kugarariza igihugu ariko ntiyavuze nimba azokwitura sentare nk'uko yabikoze mu matora ya mbere Ishiramwe mpuzamakungu oni ribicishije mu kanama kajejwe umutekano ku isi yasavye impande zose ziri mu ntambara iyo ari yo yose muri ku isi hakoreshejwe ibirwanisho kubaha inyubakwa z'amasomero babitangaje ejo kuwa kabiri mu nama yari hariwe abana mu ntambara muri urwo rwandiko inama ijejwe umutekano ku isi ivuga ko ihangayikishijwe n'ikoreshwa ry'amashuri nk'ibigo bya gisirikare mu kurenga ku mategeko y'ubutungane mpuzamakungu bikabangamira umutekano w'abana n'abigisha baba babigisha onu isaba ibihugu byose biri mu ishyirahamwe mpuzamakungu ni gufata ingingo zibuza abasirikare hamwe n'imihari yitwaje ibirwanisho itegamiye amareta gukoresha amashuri mu bikorwa byabo ako kanama kawoni kajejwe amahoro n'umutekano ku isi gasaba imirwi idasanzwe y'ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe mpuzamakungu oni gukurikiranira hafi ikoreshwa ry'amasomero mu bikorwa bya gisirikare no kuza baratanga raporo hamwe n'amakuru y'ingene ayo makuru y'ingene bibahotera abanyeshuri mu mashuri
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni umwanya w'amakuru yo mu karere imiliyoni amajana atandatu y'amadolari y'abanyamerika niyo ibanki y'isi yose igiye gufashisha ibihugu bisangiye ikiyaga tanganyika kugira biteze imbere uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu umunyamabanga nshingwabikorwa mu muhora wo hagati diodone dukundane amenyesha ko iyo mfashanyo izotuma ibiciro by'ibidandazwa bigabanuka ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa n'umumenyeshamakuru eroge wiri kaneza ku munsi wa kane n'uwa gatanu w'indwi intumwa z'ibihugu bihuriye ku kiyaga tanganyika aribyo burundi kongo tanzania na zambia zizohurira i bujumbura kugira ngo zigire hamwe imigambi yo guteza imbere uruja n'uruza cyane cyane rw'ibidandazwa bica mu muhora wo hagati uzwi nka koridoro centre uwo muhora n'amakungara amaze kubona ko ukeneye gutezwa imbere ku buryo banki y'isi yose yemeye gushyigikira imigambi bukorerwako diodone dukundane umunyamabanga nshingwabikorwa muri koridoro centre banki y'isi yose iriteguye gufasha ibi bihugu bine bihurira ku kiyaga tanganyika ari byo tanzania uburundi kongo na zambia kugira ngo ibijyanye no gutwara abantu n'ibintu ku muhora wo hagati cyane cyane ku kiyaga cya tanganyika bitezwe imbere baramaze kuvuga yuko mu byo bamaze gutegura amafaranga ashika ku miliyoni amajana atandatu z'amadolari arizo biteguye gushira muri iki gisata muri izo miliyoni amajana atanu zizoje mu gisata kijejwe gutwara abantu n'ibintu hanyuma miliyoni ijana zije mu byo gufasha mu bidukikije no gutunganya neza amazi ku kiyaga tanganyika iyo mfashanyo ije ihageze umuntu yihweje amafaranga atakara mu gutwara ibidandazwa muri uwo muhora ugereranije no mu bindi bihugu aho byo gutwara abantu n'ibintu bimaze gutera imbere twebwe turacariha ibice biri hagati ya mirongo itatu na mirongo ine by'agaciro k'ibidandazwa ni ukuvuga iyo ufite ikidandazwa cyawe kigushikiriye ibujumbura ikaremi cyangwa iwuvira cy'amafaranga ijana mirongo ine aba ari ayo watanze muri taransiporo kandi taransiporo yo kuva daresaramu gushika ngaho honyine byumvikana rero yuko ibiciro byo gutwara abantu n'ibintu biracari hejuru ibyo nabyo akaba ari intambanyi kugira ngo urudandazwa muri aka karere rutere imbere kugira rutera imbere dukundane hari ibintu nyamukuru abona bitegerezwa kuja mu migambi yihutirwa icya mbere ni uko imigambi y'amabarabara imigambi yo guteza imbere ibivuko imigambi yo guteza imbere inzira z'indarayi bironka uburyo bukwiriye kugira ngo abanyamitahe boroherwe twabamenyesha yuko uruhande rw'umuhora wo hagati iyi nzira y'indarayi nshasha izohuza tanzania n'ibi bihugu bya uganda u rwanda uburundi na kongo yamaze gutangura kubakwa ubu hakaba ariko harubaka agace ka dar es salaam morogoro kilometero amajana atatu uwo mugambi ukazobandanya morogoro eh, dodoma dodoma tabora tabora mwanza hama tabora kigoma uwo mugambi nawe watanguye hasanzwe hariho iyindi nzira y'indarayi iyo nzira y'indarayi rero mu gihugu cya tanzania bakaba baheruka kuyisubiramwo ubu ibidandazwa birashobora kuva i dar es salaam bigashika i kigoma atangorane birasabwa rero yuko mu bijanye no gutwara abantu n'ibintu ku mazi tuba dufise amato akwiye byogorana ingene nyene ibidandazwa bishikana i kigoma hanyuma agacabura ingene bishikana i bujumbura bishikana i buvira agaca- bishikana i karembi bishikana i nkurungu ivyo byose rero uwo mugambi uzobifatira hamwe amaporoje yo gutwara abantu n'ibintu amaze gutezwa imbere urudandazwa rworohe umunyamabanga nshingwabikorwa muri corridor centre aratubwira n'icifuzo c'amashirahamwe ya yase iryarongoye hamwe na autorité du lac tanganyika rijejwe guteza imbere ikiyaga tanganyika tukifuza rero yuko urudandazwa rwoba nk'in- inkingi y'iterambere muri aka karere urudandazwa rwoba inkingi yo guteza imbere iby'ubutunzi muri aka karere aya maporogaramu yose ntazokorwa ni banki y'isi yose gusa hari n'abandi badufasha mu iterambere nabo biteguye kugira ngo baterere agacumu k'ubumwe kumbure amafaranga azoba akenewe ntazobe izo miliyoni amajana atandatu gusa ariko arenge isoko ry'ibihugu bisangiye ikiyaga tanganyika ririmwo abantu baba imiliyoni mirongo itanu eroje wurikaneza bujumbura ijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara ca bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu burundi abanyamakamba bariko barigishwa isuku no kurwanya indwara ziturutse ku mwanda ku musozo w'izo nyigisho zari zimaze amezi ane hari imitumba isuku ryiyongereye n'ahandi haca ibonekeza ingo zidafise utuzu twa sugumwe ka- kandi hacandagazwa imyanda mu mashamba ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika chris munezero umugambi wo kwigisha abanyamakamba isuku rishimikiye mu kurwanya iyandagazwa ry'imyanda mu gahinga no kwimba utuzu twa sugumwe twubakiye neza uriko urarangurwa mu makomine nka mabanda nyanzarake na kibago ishyirahamwe sojepae rimwe mu mashyirahamwe yigisha isuku ahimakamba rimenyesha yuko mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka ingo mirongo irindwi n'umwe zonyene arizo zari zifise utuzu twa sugumwe twubakiye neza aho muri komine ya mabanda isanzwe ifise ingo ibihumbi cumi na bibiri n'amajana icenda na mirongo itanu na bibiri iciko giherutse gukorwa naco cerekanye yuko muri uku kwezi kwa cumi ibice mirongo icenda na bibiri vy'ingo zahimabanda uyu munsi zifise utuzu twa sugumwe dutunganije neza onesoho wakana umuhanuzi ajejwe imibano muri komine mabanda amenyesha ko naho uyu mugambi urangiye wafashije mu gisata c'amagara y'abantu hamwe n'ubutunzi na rya watanguye hari imiryango itari mike itagira utuzu twa sugumwe n'aho abanyagihugu bamaze kurwara ugasanga habaye nk'ikiza cya kolera cyangwa amacinya ntibaba bakigiye ku bikorwa by'iterambere baca baza kwivuza ndetse n'udufaranga bari bafise bashobora kwitezamwo imbere ugasanga bari badusesagura mu kuza kwivuza umutumba wa bikobe wo muri komine ya mabanda ubonekeza yuko ugikeneye gufashwa imihana imwe imwe ntifise utuzu twa sugumwe abarongoye uyo mutumba ngo ntiboroherwa kubwiriza abanyagihugu kuba tuba tutari ku rugero rw'abandi akenshi harimo abantu b'abapfakazi n'abantu usanga ari inkehabwenge hanyuma ugasanga ntibashobora kugira ngo bimbe tuya tuzu twa sugumwe twaragerageje hari n'abatagira ibinogo kare bajya kwituma mu mugabo barabifise n'ibijya mwabonye bibi bibi mwibaza ko ishaka barifise ishaka si rininiya cyane ubwabo buriho hakuragira umuntu uvuma uragira intungwa sabina arubatse akaba afise n'abana batandatu aho ku mutumba wa bikobe mu kibanza c'aho kwiswe akazu ka sugumwe hari akanogo kimbwe vuba ntikagira ibihome kandi ntigasakaye umuntu akibaza uko na cane cane abakuze bagakoresha imvura ariko yaragasambuye twari tugomba tugategura neza haba habuze iki ugahoma ntugasukara hejuru none nk'ubu uye biraborohera kuja kukajyamo iyo muhakeneye turagenda imvura iguye naho bica bigenda gutya hari aho imvura iguye nyinshi gaca gasambuka ingwara urumva ntiyohabura muri komine ya nyanzarake naho umugambi wo kwigisha isuku ntiwasize inyuma abarovyi narirya ikiza giherutse c'indwara ya korera cadutse ku murovyi yaraje ava mu gihugu ca repubulika iharanira demokarasi ya kongo nk'aha urabona ko hegereye ku ruzi kuri tanganika uca usanga rero hariho abantu bagenda bituma urabana urabakuze abarovyi bariho barafise utuzu twa sugumwe bari mu ruzi ibyo bica bibera mu ruzi mugabo bashitse ku rusi baca bagenda ku matwarete umutumba mara wo muri komine mabanda uherutse gushimirwa kuba byifashemo neza mu kuronka ingo nyinshi zifise utuzu twa sugumwe dutunganije neza abanyamakamba bahawe inyigisho zifatiye ku isuku bamenyesha yuko naho umugambi hamwe hamwe uri kurarangira bazobandanya bashira mu ngiro ibyo bigishijwe imakamba kirisi munezero ijwi rya amerika
inshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kiroheti ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kiroheti ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kiroheti ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kiroheti ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kiroheti ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kiroheti ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
mubandanya kumviriza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda ejo ku munsi wa kabiri igisagara cya kigali cyifatanyije n'inzego z'umutekano zirimo igipolisi n'igisirikare bakaba batanguje umugambi wo gukangurira abanyagihugu ku isuku n'umutekano ku murwa mukuru w'u rwanda kigali iyi ni inkuru mushikirizwa n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika i kigali mu rwanda eric bagira ubusa iki gikorwa cy'ubukangurambaga ku isuku n'umutekano mu mujyi wa kigali cyatangijwe n'inzego z'umutekano zirimo igipolisi n'igisirikare n'izindi nzego z'umutekano ndetse n'inzego z'ubutegetsi bwite bwa leta ubu bukangurambaga mu murwa mukuru w'u rwanda kigali bwatangirijwe mu murenge wa muhima mu karere ka nyarugenge gafatwa nk'umutima w'umurwa mukuru kigali ni igikorwa cyibanze ku gusukura hari umwanda cyane ahegereye imihanda ndetse no kureba ibikorwa by'isuku ahahurira abantu benshi nko mu maresitora aho basanze umwanda mu maresitora abategetsi bategeka ko abahakorera baba bafunze imiryango ubutegetsi buravuga ko mbere yo kubungabunga ubuzima bw'umuturage bubanza kubungabunga isuku ye kubw'iyo mpamvu ubutegetsi bugashimangira ko buzakomeza ubu bukangurambaga bwo kugira isuku n'umutekano busaba abaturage kwirinda kugura ibiribwa bidasukuye madame kayisime nzaramba ni meya wa nyarugenge mu gihe dusanze ahantu badafite ibyangombwa hatazwi bivuze ngo n'ibyo bagaburira abantu na buziranenge tuba twizeye ko byujuje turakomeza kubakangurira kugira ngo ahameze gutyo tubakangurira ariko aho tubona rwose badafite ibyangombwa hari umwanda aho turahafunga kugira ngo n'abantu bamenye ko kwinjira muri bizinesi ya resitora ntabwo ari ukubyuka mu gitondo ugatekereza ko ugomba gushyira mu igikoni mu gikari cyawe ukagaburira abantu bifite amabwiriza tunasaba rwose abaturage bacu kutihutira kujya gupfa gusa kurya hano kuko ushobora kujyayo ukarira amacyo ukivuza menshi iyo bigeze ku maresitora mu mujyi wa kigali ariko bigaragara ko bikiri ihurizo rikomeye ayo byitwa ko adasukuye urasanga ariyo benshi bagana bitewe n'ubushobozi bwo mu mifuka yabo kubera ko ari kategori yacu mbega niho resitora yacu kuko niho igurisha amagi turabarangahe magana atandatu isuku irahari iyo ibiryo bimaze kuboneka bamaze gukora amasuku turya tubona nta kibazo gihari kuri ubu bukangurambaga bw'isuku n'umutekano mu mujyi wa kigali umukuru w'igipolisi cy'u rwanda igp emmanuel gasana yashimangiye ko umurwa mukuru w'u rwanda kigali byanze bikunze ugomba guhora utekanye kandi usukuye make kigali safe green and clean kigali igomba kuba umujyi urangwa n'isuku kandi utekanye iyo niyo nshingano yacu nicyo tugamije kandi tugomba kukigeraho ibikorwa twatangije uyu munsi birimo ubukangurambaga n'ubufatanye kugira ngo turebe ku kibazo cy'umwanda mu mujyi ndetse tunibutsa ubufatanye mu kugira ngo dukumire ibyaha ni igikorwa cy'ingenzi ndetse gitanga uburyo bw'iterambere mu gihugu cyacu kimwe mu by'ubutegetsi bwakunze gushyira mu majwi biteza umwanda umujyi wa kigali ni ubucuruzi bwo mu kajagari buzwi nk'ubuzunguzayi umukuru w'igipolisi cy'u rwanda yavuze ko kubera ingamba zikarishye bafashe ubu ibintu biri kugenda bijya mu buryo muzi ko imishize byari byaragaragaye nabi ugasanga ah, bariya bakajagari bararwana na daso bakunda kwita abazunguzayi bararwana n'abariya basi- bashinzwe umutekano ku mirenge twafashe icyemezo cyo kuvuga ngo inzego z'umutekano tubyumvikanyeho twese tuzana polisi kugira ngo if- ifate abo bantu bose bazana akajagari mu mujyi cyane cyane noneho bacuruza ahatemewe bajya kwiba bajya mu mujyi bakivangamo baj- mu buryo butazwi kugira ngo umujyi utekane ugire amahoro ugire- ugende ku murongo dushaka kugira ngo ugendeho nk'uko leta ibyifuza ibyo byose twarabifatanyije kandi urabona nibura abazunguzayi cyangwa n'abandi bantu bazana akajagari byagiye bigabanyuka kandi biri mu murongo mwiza turacyakomeza rero kurwana urwo rugamba dufatanyije ibyegeranyo mu bihe bitandukanye bishyira kigali mu myanya y'imbere mu mijyi isukuye kandi itekanye aho umuturage ashobora kugenda nijoro nta nkomyi kabone niyo yaba afite amafaranga ku rundi ruhande hari n'ibindi byegeranyo nk'iby'umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu human rights watch ufite icyicaro muri amerika bikunze gutunga agatoki ubutegetsi bw'i kigali bivuga ko kugira ngo iyi suku n'umutekano bigerweho ubutegetsi busakuma abafatwa nk'abadakenewe barimo abazunguzayi abasabiriza indaya n'inzererezi bukarunda muri gereza bugamije ko umujyi uhorana ituze n'umucyo ni ibirego ubutegetsi bwamaganira kure kugeza ubu mu mujyi wa kigali abazunguzayi barahigwa n'igipolisi umunsi ku wundi haba amanywa nijoro magingo aya kandi inzego z'umutekano ziravuga ko umutekano n'isuku muri kigali bikivangirwa n'ibyaha by'ubujura urugomo ubwambuzi bushukanye ibiyobyabwenge n'ibisindisha mu rubyiruko n'ibindi inzego z'umutekano zigakomeza kwemeza ko ibi byose byagombye kuba biva mu nzira eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali radiyo ijwi rya amerika i washington dc ni umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikirizwa na thomas kamirindi
umushinjacyaha wihariye bakunze nanone kumwita umushinjacyaha wigenga cyangwa se umujyanama wihariye ni umunyamategeko ushinzwe anketi mu gihe abashinjacyaha basanzwe bashobora kubura ubwisanzure kubera impamvu zitandukanye urugero rumwe dufate perezida wa leta zunze ubumwe za amerika cyangwa minisitiri we w'ubutabera abashinjacyaha basanzwe byabagora kubakoraho anketi kuko ari bo babakuriye mu kazi kabo ka buri munsi nk'uko itegeko ribiteganya umushinjacyaha wihariye ashyirwaho na minisitiri w'ubutabera cyangwa umusimbura we amuhitamo mu bwisanzure busesuye kenshi na kenshi mu banyamategeko bigenga ntawe ashinzwe guha ibisobanuro ku mpamvu ashyizeho uyu cyangwa uriya umushinjacyaha wihariye ahabwa ububasha bwisanzuye mu rwego rw'amategeko birumvikana ahabwa n'uburyo bw'amafaranga abakozi n'ibikoresho busumba ubw'abashinjacyaha basanzwe itegeko rivuga ko umushinjacyaha wihariye agomba kuba umunyamategeko indakemwa inyangamugayo kandi azi gufata ibyemezo agomba kuba inararibonye mu birebana n'igenzacyaha n'inshinjacyaha iyo amaze gutangira imirimo ye umushinjacyaha wihariye ntategetswe kubwira buri munsi abamukuriye ibyo arimo akora abamukuriye ni minisitiri w'ubutabera cyangwa se umusimbura we na perezida w'igihugu abibamenyesha gusa igihe we yumva ari ngombwa minisitiri w'ubutabera cyangwa se umusimbura we ashobora kwirukana umushinjacyaha wihariye igihe cyose amubonyeho ikosa rikomeye ubushobozi buke kurenga ku mategeko y'igihugu cyangwa na politiki ya minisiteri y'ubutabera cyangwa se inyungu zinjiranamo nta wundi itegeko ryemerera kwirukana umushinjacyaha wihariye nta gihe ntarengwa umushinjacyaha wihariye ahabwa mu kazi ke akenshi niwe wenyine uvuga ati akazi mwampaye ndagashoje ngiyi raporo ya nyuma bishobora rero kumara imyaka raporo ayishyikiriza minisitiri w'ubutabera cyangwa umusimbura we umushinjacyaha wihariye aba afite n'ububasha busesuye bwo kujyana mu nkiko abo akekaho ibyaha nabwo ariko abanza kunyura ku rukiko rwa rubanda rushinzwe kwemeza ibirego bye radiyo ijwi ry'amerika umushinjacyaha wihariye robert Mueller yahawe izi nshingano mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi mbere ye habayeho abandi benshi guhera ku wa mbere na mbere mu gihumbi magana umunani na mirongo irindwi na gatanu ariko abazwi cyane nabo muri iyi myaka ya hafi barimo archibald cox na kenneth starr cox yari umushinjacyaha wihariye mu cyiswe urukozasoni rwa waragate perezida nixon yabonye ko agenda agera ku kuri aramwirukana byatumye minisitiri w'ubutabera n'umwungirije bose bahita begura icyarimwe kuko batishimiye icyemezo cya perezida nixon byose byarangiye perezida nixon nawe ubwe yeguye mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na kane naho star yari umushinjacyaha wihariye mu cyiswe ibya monica lewinsky byari bigiye gukora kuri perezida bill clinton akazi k'umushinjacyaha wihariye robert muller ko kazarangira ryari kazarangira gute tubihange amaso inshuti zacu ikiganiro amerika na cy'uyu munsi n'aho agihumurije ndabashimiye rwose murakarama
ijwi rya amerika rirabashikiza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumviriza ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
leta zunze ubumwe za amerika n'inshuti zayo barimo barategura indi ntambwe mu rwego rwo gushyira mu bikorwa umugambi wa perezida donald trump wo gukumira iterabwoba ku isi biratangazwa n'umuhuzabikorwa byo kurwanya iterabwoba wa leta zunze ubumwe za amerika ambasaderi nathan sales iyi ntambwe irahera ku masezerano ya antalya hagati ya leta zunze ubumwe za amerika n'inama mpuzamahanga yo kurwanya iterabwoba yitwa Global Counter Terrorism Forum mu cyongereza nk'uko ambasaderi Sales abisobanura aya masezerano akubiyemo ibyo za leta n'abikorera ku giti cyabo bashobora gukora no gukorana kugira ngo bakumire iterabwoba aho abantu bateranira ari benshi nka za sitade uburiro restaurant aho batemberera n'aho banyura mu mayira sales ati dutangiye kubona ibi bikorwa byo kurengera rubanda hirya no hino mu bihugu bitandukanye na hano iwacu leta zunze ubumwe za amerika na maroc nabo bafatanije umugambi wo gukumira iterabwoba rigenda rirushaho gututumba imbere muri maroc ambasaderi nathan sales ati muri iyi myaka itatu ishize abaterabwoba benshi baragaruka bava mu mutwe wa leta ya kisilamu isis mu magambo ahinnye muri iraq na siriya bamwe ndetse batangiye gukora ibitero by'iterabwoba iwabo ambasaderi sales arakomeza ati si ibyo byonyine gusa ariko biduhangayikishije hari n'abandi bantu barebera kandi bigira kuri isis cyangwa al qaida nta karita y'ubuyoboke bafite nta rugamba na rumwe barwanye ariko ntibibagora na gato gukodesha imodoka bakayitwara bakajya kuyigongesha inzirakarengane mu mbaga y'abantu iri terabwoba ry'imbere mu gihugu ni ikibazo gikomeye ni ikibazo kigenda gikura ni kimwe mu byo twitayeho leta zunze ubumwe za amerika n'ibihugu biri mu nama mpuzamahanga global counter terrorism forum bashishikajwe kandi no guha ingufu ubucamanza mpanabyaha n'izindi nzego zishyira mu bikorwa amategeko arwanya iterabwoba umuhuzabikorwa wo kurwanya iterabwoba wa leta zunze ubumwe za amerika nathan sales ati kurwanya iterabwoba si iby'abasirikari gusa si iby'abamaneko gusa bireba n'igipolisi niyo mpamvu imbere hano muri leta zunze ubumwe za amerika twongereye ubushobozi bwa polisi za leta na polisi y'igihugu twafashije n'ibihugu by'inshuti ku isi yose kongera ubushobozi bwa polisi yabyo kugira ngo dufatanye kugeza mu butabera abakekwaho iterabwoba
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika inshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha aha niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi ntimutangwe mu biganiro byacu bikurikira
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.